Geneva n'ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika rirabandanya ibiganiro byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi abagitangura kutwumva ndetse namwe mwatanguye kumva ijwi ry'Amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na Aloise Bigirimana nije ndongoye ibiganiro uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara z'uburundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi amakuru yo mu karere mu rwanda urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwimuriye ku wa mbere isomwa ry'urubanza rwa aderine rwigara n'abana biwe babiri diane na ane byari bitekanijwe ko sentare ivuga nimba bafungwa canke nimba barekurwa iby'agateganyo umunyamakuru wacu eric bagira ubusa yari ku rukiko isaha umucamanza yari yatangarijeho ku itariki ya cumi n'umunani mu iburanisha riheruka ko ari azasomeraho icyemezo kuri uyu wa gatanu saa cyenda zuzuye inteko iburanisha yari yageze mu byicaro umucamanza yahise asaba abaregwa kwegera imbere atangariza ababuranyi bombi ko urubanza rutagisomwe ku cyemezo cy'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge yavuze ko impamvu atagisomye umwanzuro ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ari ukubera ubunini bwa dosiye yatangarije ababuranyi bombi ko azasoma mu mwanzuro ku itariki ya makumyabiri n'eshatu z'uku kwezi kwa cumi ku isaha ya saa cyenda z'igicamunsi urubanza rwari rwitabiriwe nanone n'abadiplomate abanyamakuru mpuzamahanga n'abo mu rwanda abashinzwe umutekano batari bake n'abaturage basanzwe hagaragayemo kandi abandi banyapolitiki bwana frank habineza wahatanaga na perezida paul kagame mu matora y'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka hari na metere bernard ntaganda washakaga kwiyamamariza gutegeka u rwanda mu bihumbi bibiri na cumi ntibimukundire bikarangira agiye muri gereza nyuma yo kwinjiza abaregwa mu modoka y'igipolisi abavandimwe babo bagaragaje amarangamutima bagaragaye bagenda babapeperera mu modoka ya polisi yari batwaye umwe mu bavandimwe yagaragaye yirukanka aringaniye n'imodoka ya polisi agenda bapeperera mu birahuri iyi modoka imaze kuva ku rukiko bamwe mu bavandimwe bagaragaye bamarika ibiganza hejuru bagira bati mu ijoro hari imana nibutse ko abari gukora ari batatu bahurira ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda uhereye kuri diane shima rwigara washakaga kwiyamamariza gutegeka u rwanda mu matora y'umukuru w'igihugu ya bibiri na cumi na karindwi ntibimuhire ubutabera bumukurikiranyeho ibyaha byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano iki gikomoka ku mikono yakusanyaga ashaka ko yashyigikira kandidatire ye arega kandi cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda n'icyaha gishingiye ku magambo yagiye abwira itangazamakuru mu bihe bitandukanye ndetse n'amajwi yohererezanyaga n'abavandimwe kuri telefone nyina umubyara mukangemanya aderine rwigara we araregwa ibyaha byo guteza imvururu muri rubanda n'icyaha cyo gukurura amacakubiri n'ibyaha byombi bikomoka ku majwi n'ibiganiro kuri telefone yagiranye n'abavandimwe be n'umwari Anne Rwigara aregwa icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda gikomoka ku biganiro mu butumwa bugufi kuri telefone n'amajwi ndetse n'ibaruwa ashinjwa ko yafatanije n'umuryango bandikira ikinyamakuru Jeune Afrique bavuga ku rupfu rwa se nyakwigendera na Paul Rwigara ko yishwe n'ubutegetsi bw'i Kigali ibi ni ibyaha ubushinjacyaha bufata nk'iby'ubugome bugaheraho busaba ko abaregwa baba bafunzwe by'agateganyo abaregwa ariko ntibarya umunwa mu kuvuga ko ibyo baregwa ari ibyaha bishingiye kuri politiki bagasaba kurekurwa barabifata nk'ibyahimbwe n'ubutegetsi mu mugambi wo kubigizayo hanze y'ababuranyi bombi ho hatangiye kuzamuka amagambo ya bamwe mu bategetsi yatumye hari abatangira kwibaza ku bizava muri uru rubanza hari n'abatanga ibitekerezo ko bishoboka ko ihame ryo gufata uregwa nk'umwere igihe atarakatirwa ryaba ryahonyanzwe barabishingira ku magambo akomeye bimwe mu badepite bashyiraho amategeko yari ayavuze kuri uyu wa kane ubwo inteko rusange yanengaga icyegeranyo cy'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu human rights watch ufite icyicaro muri amerika kuri icyo cyegeranyo cyiswe all thieves must be killed ingenekerereje abajura bose bagombye kwicwa cyakozwe ku rwanda umwe mu badepite yifatiye ku gahanga umuyobozi mukuru wa human rights watch bwana kenneth roth maze avuga ko muri iyi minsi ari gushyigikira bidasanzwe abo yise ko bavuga n'abo u rwanda ageze ku bagize umuryango wa rwigara ubu bafunzwe depite john ruku rwa byuma yateruye ati ubu yabayeho noneho umuvugizi w'umukobwa umwe numvise wuzuye abantu bakandika ilisiti y'abamusapotinga ubu yagiye ku ilisiti ye aramusapotinga aravuga ko akubitwa buri joro aho afungiye ari we na nyina na murumuna we ibi ku mutegetsi nk'uyu usaba guverinoma kugira icyo ikora ku mikorere ya human rights watch hari abamaze kumva ko yatanze umucamanza guca urubanza rugisuzumwa ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo cyangwa se asa n'uwishyize mu mwanya w'ubushinjacyaha mu gushinja uyu muryango bamwe barabifata nko gutanga umurongo ngenderwaho ku mucamanza uretse ibyo hari n'abafatira ku itangazo ryagenewe abanyamakuru ubwo komisiyo y'amatora yatangazaga bwa nyuma bari bemerewe guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yashize nibutse ko icyo gihe baje ari perezida paul kagame wari ku iturufu y'ishyaka rimaze imyaka makumyabiri n'itatu ku butegetsi fpr inkotanyi wanegukanye uwo mwanya wo gukomeza gutegeka u rwanda hari kandi bwana philippe mpayimana wiyamamarizaga gutegeka u rwanda nk'umukandida wigenga na bwana frank habineza wahagarariye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu bataraje ku rutonde barimo bwana barafinda sekikubo fred utarujuje imikono ya ngombwa umwari diane shima rwigara nawe utarujuje imikono ya ngombwa bikanavuga ko yakoresheje amanyanga yo gusinyisha n'abapfuye hari na bwana gilbert mwene data nawe utarujuje imikono yasabwaga nawe wavuzwe mu manyanga yo gusinyisha abapfuye abakomeza kwibaza ku cyaha umwari diane shima rwigara aregwa cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano gifatirwa ku mikono bivuga ko yahimbye bategereje kureba cyangwa kumva niba mugenzi we bwana gilbert mwene data ubutabera buzamukurikirana kuri iki cyaha nawe byose birasaba kubitega amaso nibutse ko umucamanza azatangaza icyemezo ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ku baregwa ku itariki makumyabiri n'eshatu z'uku kwezi kwa cumi aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali mu burundi kuri uyu wa gatandatu niho bibuka imyaka mirongo ibiri n'ine iheze perezida mercure ndadaye agandaguwe umufasoni wiwe Laurence ndadaye mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ejo kuwa gatanu yasabye ubutungane bw'uburundi kubandanya urubanza rw'igandagurwa rya perezida ndadaye ubu ruri muri sentare gasamburamanza ni inkuru ya evariste nziko banyanka mu kiganiro ciwe ca mbere ku bamenyeshamakuru kuva hoze ari umukuru w'igihugu c'uburundi merikio ndadaye agandaguwe umufasoni lawrence ndadaye yashize ahabona bimwe mu vyamubabaje inyuma y'urupfu rw'umutambukanyi wiwe ivyo navyo bijanye n'amatohoza atazi aho yadindiriye n'icabitumye ubw'umuryango twaritwaye ko mu parti civile mu ndahe ya cour supreme bwa mbere urubanza rwarabaye mugabo ubu bwo kwikurayo mu bantu mirongo indwi n'icenda bafashwe mirongo itanu bararekuwe ubwo nyene cumi na batanu baratoro cumi na bane barafungwa mu bari bafunzwe hariho umwe yavuze ukuri ati urubanza ruraciwe ariko abasada bato bato nibo bariko barapfungwa ati ariko ababatuma donkure hograde nta n'umwe bakozeko hariho bamwe bamwe mbere baciye barekugwa bapfunzwe umwaka umwe ibiri itatu biba birahetse umuryango rero waciye wunguruza muri kasasiyo babita gasamburamanza kandi barashikiriza n'uburyo iyo kasasiyo yovyifatamwo kugira ngo urwo rubanza rucike neza ariko gushika uno munsi haciye imyaka cumi n'umunani urubanza ruri muri kasasiyo kubona uwo mufasoni avuye mu gace rero inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'ine umugabo wiwe agandaguwe ntibisigura ko ataco yakoze lawrence ndadaye yabwiye abamenyesha amakuru ko yagumye akurikiranira hafi iyo dosiye avuga ko kubona uno munsi avugiye iby'iyo dosiye ku maradiyo atabwaye bimuteye naba navuye aho narindi nkaza kubivugira ngaha nuko atabwoba afise jewe ico mvuga nuko mvuga nti harageze ahubwo ko tubivuga ari nawe wewe canke uwundi yoba abona ati barabihevye kandi bitaheze ubu ni wo mwanya wo kubivuga abarundi twese twarabuze ujya twabuze tuzokwibuka ejo yari uw'abarundi bose ubu rero nicyo gihe cyo kubivuga kandi tukabivugira hamwe twese atawutinye kuko namba baribagije ari abafrodebo canke abandi tubibutse ntibishobora kwibagirwa umufasoni w'uwigeze kuramutswa uburundi ntiyifuza ko ibijanye n'iganagurwa rya ndadaye merikyori bishirwa mu minwe ya wa mugwi severe ujejwe kumenya ukuri ku vyabaye mu burundi no kunywanisha umufasoni lawrence ndadaye ataka ubutungane bw'uburundi avuga ko ari bwo busanganye iyo dosiye twebwe umuryango wa ndadaye merikyori twiyumvira ko iyo dosiye canke urwo rubanza rwibagiwe kuko umengo nta n'umwe arubabaye ngira ngo kuko atanyungu barufisemwo ico dusaba rero dusaba ko ubutungane bwo kwicarira urwo rubanza kuko ubu hariho amategeko yabonetse yasubiwemwo ashobora guha umuco iyo cour de cassation ariyo gasamburamanza kayiha uburenganzira bwo gusubiza urubanza itoto karondera amatohoza muri parike kugira ngo bashobore kurusambura neza Laurence Ndadaye asanga imigambi ya nyakwigendera Ndadaye itubahirijwe n'abakurakuranywe mu kurongora igihugu umufasoni asanga agateka kazina muntu injungu ya demokarasi yashira imbere kagiye karahonyangwa agasaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka kugira agateka kazina muntu mu Burundi gatera imbere uko yavyifuza siko biri ngabo bifise insiguro yavyo kuko ico wifuza atari we ubikoze uwundi akakigukorera ntimubikora kumwe ico ni itandukaniro rya mbere ca kabiri umuntu aravye uko ubu bimeze agateka ka zina muntu karahungabanywa cane kenshi ntikubahirizwa cane cane muravye ivyo duhitiyemo muri iyi myaka ibiri agateka ka zina muntu karahungabanye cane iminsi yose ikibaye mu gihugu cose kibazwa leta ico gituma n'ubu tuguma tubwira leta agateka ka zina muntu kubahirizwe kuri bose atakuraba umugambwe atakuraba intara nuko niko ndadaye yabishaka kandi igihugu caravyemeye kirinda kimugira incungu muri ivyo nuko cabona ko ari vyo bikwiye kuba umufasoni w'injungu ya demokarasi asaba abarundi bose n'abategetsi ba kino gihugu guhagurukira rimwe bagasaba ko icatumye uwo bari bitoreye agandagurwa kimenyekane ababikoze bagacirirwa urubereye bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
turabashimiye bagenzi bacu ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara
ndabaramukije inshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nongera ndabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi kiremeshereje muri studio ya cumi n'umunani kirongowe na jewe diane nini n'ahazwe twebwe umuryango wa ndadaye melchior twiyumvira ko iyo dosiye cyangwa urwo rubanza rwibagiwe kuko umengo nta n'umwe arubabaye ngira ngo kuko atanyungu barufisemwo icyo dusaba rero dusaba ko ubutungane ubwo bukwicarira urwo rubanza uyu ni madamu laurence ndadaye umupfasoni wahoze ayoboye igihugu cy'u burundi perezida melchior ndadaye avuga yuko atifuza ko urubanza ku vyerekeye igandagurwa ry'umushinga ntahe wiwe vyojanwa mu minwe y'umugwi ujejwe ukuri n'ukurekuranira mu gihugu cy'u burundi cvr iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu nongere ndabaha ikaze nshuti bakunze ibiradiyo ijwi ry'amerika duhere mu gisata ca politike imyaka mirongo ibiri n'ine irarumanye neza umunsi ku yundi uwahoze aramutswa igihugu c'u burundi perezida melchior ndadaye agandaguwe umugambwisa wa nyafrode w'unyakuri iragirya ndadaye ugasaba leta gukora amatohoza y'ukuri abamwishe bagashengezwa umunyamakuru wacu bujumbura eroje wirika neza niwe tubazi ino nkuru mu itangazo umugambwe sawa nyafurode bunyakuri iragirya ndadaye wasohoye uvuga ko kwibuka imyaka mirongo ibiri n'ine iheze ndadaye yishwe ari akaryo keza ko kwibuka amahame aranga intwara rusange uwo mugambwe ushikiriza ko umuntu wese aho nyanga demokarasi mu burundi aba ahemukiye incungu yayo kefa nibizi umukuru w'uwo mugambwe asanga bari guhanwa bagirizwa urupfu rw'umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu batigeze bakomwakomwa muri bajya abantu bahanywe nibaza ko ata n'umwe yarenza ipete ya kaporari mu gihugu kirimo abakoroneri abamajoro abaliyetena koroneri batwara amakambi nta bakaporo bari gushobora kugenda bagafata umukuru w'igihugu bakamujyana mu ikambi bakamwica abantu bose bari ngaho biragaragara yuko rero ababatwara harimwo abari bakingiye ikibaba kira noneho turabarundi tuba ngaha mu burundi ibyabaye biravugwa birazwi icyo tuba dusaba tuvuga duti amatohoza nabe kuko tuzi ngene inzego z'umutekano zubatse nta mukaporare ashobora gufata ingingo yo kwica umukuru w'igihugu atabamutwara bari inyuma ubutungane niburondere mu bari hejuru niburondere mu banyepolitike bibaye ngombwa burondere no mu bihugu biba birafashije kuko ko tubimenyereye ni gake mu bihugu vya afurika aho umuntu akwita kudeta akica umukuru w'igihugu ata gihugu mvamakungu kimushigikiye imbere y'uko ivyo bihugu bimenyekana n'ibiza nabona ko abategetsi b'u Burundi b'iki gihe botegerejwe kurondera ukuri ku rupfu rwandadaye kurusha ubundi butegetsi bwose bwabayeho mu Burundi uyu munsi dufise ubutegetsi bwatowe n'abenegihugu abatari bake mbere bahatswe guhitanwa n'abari bagandaguye mirikiro ndadaye uyu munsi rero nta cobuza cyangwa batuma bashacoba ntibakore akazi kabo ntibakore amatohoza abarundi bamenye uwabahekuye bamenye uwakweze induru zatumye abandi barundi benshi b'inzirakarengane bagwa mu mporero urwo rubanza ni ruve mu byo severi ko yakorerako kuko ndadaye ntiyiyahuye ndadaye ntiyagize agisida ndadaye ntiyagwaye yatowe abantu babona ajanwa mu ikamba abantu babona yishwa abantu babona ntibikenewe ko aza ku yandi masasanguzi maremare biroroshe gutora ababikoze bahanwe bave mu nzira akabi kave mu gihugu twebwe rero twibaza yuko ico kibazo natwe two tuba tuba dusaba leta yuko yo- yobikora ahubwo ico kibazo ngo kibaza leta igitumira atanguza amatohoza ko natwe hateye akamo leta ko yobikora ayo matohoza mu kuyarindira leta irafite ikihanura abarundi bose tehanse ntayiraja umwunganirizi w'umushikiranganji w'intware yo hagati mu gihugu twari dukwiye kumenya ko ibyabaye ari kibi kibishe cyane kidakwiye gusubira kuba mu burundi agateka kazina muntu gategereza gusonerwa umuntu wese akubahirizwa mu biwe no mu byiwe ibyo bikaba ari byo bigize intambwe ntangere mu gushimangira demokarasi ngera icyubahiro mirongo ndadaye yaharanira ubwicanyi bwakurikiye urupfu rwa ndadaye n'intambara zahuza imigwi yagwanya leta mu myaka irenga cumi bwahitanye abarundi bari hagati y'ibihumbi amajana atatu n'ibihumbi amajana atanu nk'uko bishikirizwa na onu merikiyo ndadaye yasezeye isi afise imyaka mirongo ine yari yavukiye muri komine nyabihanga ubu iri mu ntara ya mwaro ariko ico gihe yari mu ntara ya muramvya hagati mu gihugu c'uburundi uwo mukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu yamaze igihe gito cane ku ntebe ya kizigenza yagiye mu mabanga itariki icumi ukwezi kw'indwi mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu yicwa ku itariki ya mirongo ibiri n'imwe ukwezi kw'icumi uwo mwaka nyene eroje wirikaneza bujumbura ijwi rya amerika tukivuga ivy'urupfu rwa nyakwigendera perezida melchior ndadaye umupfasoni wiwe asaba ko urubanza rw'umushinga ntahe wiwe we rutoja mu minwe y'umurwi ujeje ukuri no kurekurana mu burundi cvr mu kiganiro n'amenyeshamakuru ku munsi wa gatanu laurence ndadaye yasavye ko ubutungane bw'uburundi bwobandanya urwo rubanza ubu rukaba ruri muri sentare gasamburamanza mugenzi wacu bujumbura evariste nziko banyanka yarakurikiranye ico kiganiro mu kiganiro ciwe ca mbere ku bamenyeshamakuru kuva hoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Melchior Ndadaye agandaguwe umufasoni Laurence Ndadaye yashize ahabona bimwe mu vyamubabaje inyuma y'urupfu rw'umutambukanyi wiwe ivyo navyo bijanye n'amatohoza atazi aho yadindiriye n'icabitumye ubw'umuryango twaritwaye komu pariti sivire mu ntahe ya koro supuremu bwa mbere urubanza rwarabaye mugabo ubu bwo kwikurayo mu bantu mirongo indwi n'icyenda bafashwe mirongo itanu bararekuwe ubwo nyine cumi na batanu baratoroka cumi na bane barafungwa mu bari bafunzwe hariho umwe yavuze ukuri ati urubanza ruraciwe ariko abasada bato bato nibo bariko barafungwa ati ariko ababatuma donc reho grade nta n'umwe bakozeko hariho bamwe bamwe mbere baciye barekugwa bafunzwe umwaka umwe ibiri itatu biba birahetse umuryango rero waciye wunguruza muri kasasiyo babita gasamburamanza kandi barashikiriza n'uburyo iyo kasasiyo yovyifatamwo kugira ngo urwo rubanza rucike neza ariko gushika uno munsi haciye imyaka cumi n'umunani urubanza ruri muri kasasiyo kubona uwo mufasoni avuye mu gace rero inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'ine umugabo wiwe agandaguwe ntibisigura ko ataco yakoze laurence ndadaye yabwiye abamenyesha amakuru ko yagumye akurikiranira hafi iyo dosiye avuga ko kubona uno munsi avugiye iby'iyo dosiye ku maradiyo atabwaye bimuteye naba navuye aho narindi nkaza kubivugira ngaha nuko atabwoba afise jewe icyo mvuga ni uko mvuga nti harageze ahubwo ko tubivuga ari na wewe cyangwa uwundi yoba abona ati barabihevye kandi bitaheze ubu ni wo mwanya wo kubivuga abarundi twese twarabuze ujya twabuze tuzokwibuka ejo yari uw'abarundi bose ubu rero nicyo gihe cyo kubivuga kandi tukabivugira hamwe twese atawutinye kuko namba baribagije ari abaforodebu canke abandi tubibutse ntibishobora kwibagirwa umufasoni w'uwigeze kuramutswa uburundi ntiyifuza ko ibijanye n'iganagurwa rya ndadaye merikyori bishirwa mu minwe ya wa mugwi severe ujejwe kumenya ukuri ku vyabaye mu burundi no kunywanisha umufasoni laurence ndadaye ataka ubutungane bw'uburundi avuga ko ari bwo busanganye iyo dosiye twebwe umuryango wa ndadaye melchior twiyumvira ko iyo dosiye canke urwo rubanza rwibagiwe kuko umengo nta n'umwe arubabaye ngira ngo kuko atanyungu barufisemwo ico dusaba rero dusaba ko ubutungane bwo kwicarira urwo rubanza kuko ubu uwo hariho amategeko yabonetse yasubiwemwo ashobora guha umuco iyo kuru do kasasiyo ariyo gasamburamanza kayiha uburenganzira bwo gusubiza urubanza itoto karondera amatohoza muri parike kugira ngo bashobore kurusambura neza Laurence Ndadaye asanga imigambi ya nyakwigendera Ndadaye itubahirijwe n'abakurakuranywe mu kurongora igihugu umufasoni asanga agateka kazina muntu injungu ya demokarasi yashira imbere kagiye karahonyangwa agasaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka kugira agateka kazina muntu mu Burundi gatera imbere uko yavyifuza siko biri ngabo bifise insiguro yavyo kuko ico wifuza atari we ubikoze uwundi akakigukorera ntimubikora kumwe ico ni itandukaniro rya mbere ca kabiri umuntu aravye uko ubu bimeze agateka ka zina muntu karahungabanywa cane kenshi ntikubahirizwa cane cane muravye ivyo duhitiyemo muri iyi myaka ibiri agateka ka zina muntu karahungabanye cane iminsi yose ikibaye mu gihugu cose kibazwa leta ico gituma n'ubu tuguma tubwira leta agateka ka zina muntu kubahirizwe kuri bose atakuraba umugambwe atakuraba intara nuko niko ndadaye yabishaka kandi igihugu caravyemeye kirinda kimugira incungu muri ivyo nuko cabona ko ari vyo bikwiye kuba umufasoni w'injungu ya demokarasi asaba abarundi bose n'abategetsi ba kino gihugu guhagurukira rimwe bagasaba ko icatumye uwo bari bitoreye agandagurwa kimenyekane ababikoze bagacirirwa urubereye bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika igisata ca politiki y'akarere tukibandanirize mu gihugu ca uganda aho umugambi wo guhindura ibwirizwa nshingiro ukomeje gutera umutekano muke muri ico gihugu abantu babiri barishwe kuwa kane w'indwi iheze igihe bari mu myiyerekano yo kwiyamiriza uwo mugambi w'ihindurwa ry'ibwirizwa nshingiro ku bwabo atakindi ugamije atari uko perezida yoweri kaguta museveni aramutswe ico gihugu kuva muri mirongo umunani na gatandatu yemererwa kongera kwitoza muri ico kibanza umunyepolitike akomeye hatabwa rumwe n'ubutegetsi kiza besigye nawe akaba yaratawe muri yompi kuri uwo munsi wa kane nyene ibindi kuri ino nkuru rumenyesha amakuru wacu i kampala ignatius bahizi
amasasu n'imyuka iryana mu maso nibyo biranga amanama rusange ateganywa n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi muri uwo mugambi barimo wo kwakira ibitekerezo by'abaturage ku kibazo cyo guhindura itegeko nshinga gukuramo inzitizi y'imyaka mirongo irindwi n'itanu y'ubukuru umukuru w'igihugu atagomba kurenza ategeka imvururu hagati y'abaturage hamwe n'igipolisi zimaze icyumweru cyose mu bice bitandukanye by'igihugu hano mu mujyi wa kampala n'ibice biwuherereye uno munsi n'ejo benshi bakomerekejwe abandi batabwa muri yombi n'igipolisi ubwo cyageragezaga guhagarika amanama rusange y'amashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yari yateguye kumva ibitekerezo by'abaturage kuri iyo ngingo frank mwesigwa ni ukuri igipolisi muri kampala ngari ati ayo manama y'abanyapolitike ni ayo guteza umutekano muke Whatever we do as Uganda police is within the law.
ati ibyo dukora byose nk'igipolisi y'igihugu biba bikurikije amategeko amategeko aduha uburenganzira butandukanye burimo guhagarika inama iyo ari yo yose mu gihe tubonye amakuru y'uko iyo nama ishobora guteza umutekano muke kandi guhagarika ibikorwa byateza umutekano muke ni akazi dushinzwe As police we must come into regulate. So nyamara ariko abantu benshi bakomeje kwamagana igipolisi bagishinja kubogamira uruhande rumwe gikoresheje ingufu zose zishoboka kuburizamo amanama y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahakanya guhindura itegeko nshinga ariko abishaka riri ku butegetsi bashaka ko itegeko rihindurwa kuko perezida museveni ubu uri ku butegetsi uzaba ugejeje imyaka mirongo irindwi n'itanu mu matora akurikira mu wa bibiri na makumyabiri na rimwe ari uzahita yunguka bo igipolisi ntikibiteho igipolisi cyongeye gitangaza ko cyahagaritse ibitaramo by'umuziki by'umuhanzi w'icyamamare mu karere robert cyaguranyi uzwi nka bobi wine ariko wabaye umunyapolitiki polisi ivuga ko ibitaramo by'uwo munyamuzika bobi wine avugiramo amagambo ya politike ashishikariza abaturage kwigomeka ku butegetsi Bobi Wine uvuga ko igipolisi kidafite uburenganzira ku bitekerezo bye hamwe n'ibyo aririmba yiyambaje ubutabera kugira ngo bubuze igipolisi gukomeza gukandamiza uburenganzira bwe bwo guhanga no gukora akazi kamutunze Ladislaus Rwakafuzi n'uwunganira Bobi Wine mu by'amategeko and evaluation of his fundamental rights ati polisi yanyuranyije n'amategeko kandi uko ni uguhonyora uburenganzira bwa kiremwamuntu bwo gukora akazi no kwishyura ukizana twasabye ubutabera gufata umwanzuro wo kubuza igipolisi gukomeza gukandamiza uburenganzira bwe no kumureka agakomeza n'akazi ke k'ubuhanzi nta kabuza any hindrance.
uyu mudugararo wa politiki uba urangwa mu gihugu cyose wahereye mu nteko ishinga amategeko mu kwezi gushize aho abashingamategeko barwaniye mu nzu y'inteko bapfuye iki kibazo cyo guhindura itegeko kugira ngo perezida Museveni ubu umaze imyaka mirongo itatu n'ibiri ku butegetsi azongere kwiyamamaza mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe uyu muco wo guhindura amategeko kugira ngo abari ku butegetsi bakomeze bategeka ukomeje gushinga imizi mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika aho bikomeje kugaragara ko iyo abategetsi begereje gusoza ubutegetsi bwabo nk'uko bisabwa n'amategeko bakoresha ingufu z'ubutegetsi guhindura amategeko kugira ngo bakomeze bategeka ariko abaturage benshi bakabisigamo ubuzima abandi bagata ibyabo abasesengura bya politiki bavuga ko iki ari ikindi kibazo kibangamiye demokarasi muri afurika ignatius bahizi ijwi rya amerika kampala
ijwi rya amerika risamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ibyo twabateguriye muri kano kanya ku munsi wa gatanu niho hasozegwa ibibazo vya leta mu banyeshuri bo mu makambi atatu y'impunzi z'abarundi mu gihugu ca tanzania abahejeje amashuri yisumbuye bavuga ko bafise ingorane zikomeye kuko batabona aho bazokura uburyo bwo kubandanya muri za kaminuza bagasaba uwogira ico yirengeje kubafasha umenyesha amakuru ijwi rya amerika muri tanzania pierre claver niyo nkuru aratubwira ivyinshi kuri ino nkuru ibibazo byari bimaze iminsi ine biriko bikorwa n'abanyeshuri mu makambi y'impunzi z'abarundi muri tanzaniya biri mico ibiri hari kimwe gikorwa n'abana bo mu mwaka w'icenda kibaha uburenganzira bwo kurangiza inyigisho z'igice c'ishuri nshingiro abagitoye baca bimukira kwiga mu mwaka w'icumi na rimwe ikindi naco ni ikibazo gikorwa n'abanyeshuri bahejeje amashuri yisumbuye bo mu mwaka w'icumi na gatatu ico kibazo gitanga uburenganzira bwo kwiga kaminuza abanyeshuri bakoze ivyo bibazo barashima ingene vyagenze bakavuga ko bizeye intsinzi naho biri uko abarimu babo bafise amakenga ko barangije amashuri yisumbuye ata amahirwe baronka yo kubandaniriza muri kaminuza gushika ubu nabonye bacari muri direme ntibazi neza yuko bazoja igihe bahungutse agasubira i burundi iyo diporome leta y'uburundi ishobora kuyemera kuko urabona n'ubundi yaraje kubaruhukira ibibazo ivyo mema ntibazi bwina cyuko tanzania izohora ibaha akazi kuko iyo diporome yabo ubona ko ari sipesiyali yo muri meta urumva bo baracari hagati na hagati rero ushobora kuba basaba ko baha amadiporome yabo komfe nkajya imanitse hafi isanzwe y'ino mugabo babone yuko baba barahagije komyere abo bahejeje ibibazo vy'amashuri yisumbuye y'umwaka basanze abandi bari barahejeje mu myaka ibiri iheze ariko bicaye muhira sabo gusa kuko hari n'abandi bari ngaho bahunze biga muri za kaminuza bose bafise inyota yo kubandanya amashuri ariko bakabura ubafasha ubu ni umwarimu wo mu ikambi ya nyarugusu na wene yaciriye hagati amashuri ya kaminuza ahitamwo guhunga ukuvuga abanyeshuri bose bari ngaho n'abakoze mu mwaka uheze nabo nyine bari ngaho nitumenye ko bashobora kuronka uburenganzira bwo kwiga kaminuza ahubwo mbi twanasaba cyane bema abantu bashaka kure cyane rwose badufashe kino kibazo kino kibazo kivuye mu nzira umuntu afite ububasha bwo kwiga imigereke aronke aronke arashobora kuyiga kuko turabise abana baciye ubwenge bashobora bakora ibibazo bakabitora mugabo babuze nyine babandanya amashuri ya kaminuza turahangayitse bimwe birenze urugero mu rwanda twumva ngo bariko bariga n'ahandi mbwaga tanzaniya kuva dushika nta n'abantu na babiri turabona ngo ngo bagire amahirwe ngo bagiye kwiga turi kumwe kwanza n'abantu benshi bahunze batoretse kaminuza y'uburundi jenaje nari kuri universite nyine mu mwaka wa bibiri na none hari nk'ibyaye umugabo ubu nibere ngaho nabuze nyine ushobora kubandanya ngirente urumva ni benshi nabo bashobora kuba barakura ibibazo nyine ko bahereza mu makambi nyine promosiyo ya kabiri abo bose ntibazi mbega nibatera ibibazo badushe bajya kwiga universite ego canyewe navyo tuzi amashirami yitaho impunzi arabizeza ko aguma abadodorera hirya no hino kugira ngo haboneke abofasha ubwo gwaruka kubandanya amashure abo banyeshuri barimwo abahavuye bahinduka abarimu bageze mu buhungiro batera kamo wogira ico afasha ko yobibuka abarangije imanite ni kuvuga bakwe nta kintu na kimwe kereka gusa ko ubu bariko baravuga ngo nk'aboba nk'ubugira imana ino egizesi bariko barakora bakayitora ngo bashobora kubafashwa bagatwarwa muri dar salamu mu bazoba barose amanota meza ako ntawe ubizi kuko ntawe baratwara ingorane twe ntiturubuno uwo twobibaza kandi urumva twe turabyifuza ariko ntiturabona umuntu twobaza tureje gose kuko hariho nk'abantu twagiye twayakiriye hagati twace tubura uburyo bw'ukuntu twobandanya nyene mugabo urumva nihatahaga je nanje nari ngiye mu wa kabiri mugabo urumva ino icambura kuntu nobandanya imyaka ibiri iraheze leta y'u Burundi itarungika bene ivyo bibazo mu makambi y'impunzi nk'uko vyahora biba muri kahise ubu co kimwe no ku mwaka uheze vyabaye ngombwa ko ishirahamwe mpuzamakungu HCR ryitaye impunzi UNICEF ryitaye indero hamwe n'igihugu ca Tanzania baja hamwe bagategura bakongera bagakoresha bene ivyo bibazo bingana n'ibikorerwa mu Burundi Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
nino ngaha dusozereye ikiganiro cacu iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze mwe mwatwumviriza nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika ariko imbere y'uko duhana agahindukira ndabatumire mu biganiro vyacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere muri vyo harimo ikiganiro muri isanga muza gukurikirana kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe ku masaha yo mu burundi no mu rwanda diane nahazuye na innocent kimenyi dufatikanije na ingenieur justin twari kumwe muri kano kanya tubifuze kuranirwa mu banyu no mu vyanyu mugire weekend nziza abandanya kudukurikirana mu masegonda make saa kumi na zibiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri munsi wa gatandatu